Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii sadii bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kanneen hidhamanii jiran hiiknaa mana hidhaa maakalaawwii gara biraatti jijjiirraa yookiin immoo bifa biraa qabsiisnaa muuziyeemii ta'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Dooktar Mararaaf har'as mana murtiitti dhiyaatan murtiin kenname garuu hin jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Barattoonni yuunivarsiitii Adaamaa kudha shanii ol ta'an seera malee mana barnootaarraa nu ari'atan jechuudhaan himannaa dhiyeessan oduudhaa booda gabaasa dhiyaatu. Kan koreen hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg himatamtoota siyaasaa nan hiika jedhe irratti xiinxala kenname dirree dimookiraasii keessatti itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
Waltajjii diimokiraasii jiru babal'isuuf jecha namoota siyaasaa hidhaa keessa jiran gadhiisuuf akkasumas mana hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufuuf kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsanii jiru. Dhiittaa mirga namoomaaf kan himatamaa ture mootummaan Itoophiyaa mormitoota afaan qabsiisuuf jecha walitti qabee hidhaa ture akkasumas mana hidhaa maakalaawii kan Finfinnee keessatti dararaa jechuudhaan gareeleen mirga dhala namaaf falman himataa turan. mootummaan har'a haala eegaminiin kan labse ilaalchise muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tuuta oduutiif ibsa kennanii jiru. Akka kanaanis namoota ammaan dura yakkamtoota jedhamuun hidhaman yakka laalchaa eeggataa turan marti himannaan irratti dhiyaate kaafameefii jira. Namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu ka jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny. manni hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa maakalaawii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu human rights watch gabaasa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture gareen mirga dhala namaaf falman human rights watchiif amnesty international mootummaan Itoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama. Manni murtii federaalaa dhaddechi lidataa kudha salgaffaan har'as dhimma Dr. Mararaa Guddinaa irratti murtiituun kennina fe beellama ka biroo kenneera. Siidiiwwan ragaaf har'atti akka dhiyaatan gaafatames guutummaattiin dhiyaatiin hafe. Siidiiwwan dhiyaatanis dhaddacha irratti ituu hin taane ogeessonni seeraa ilaalanii yaada akka itti kennan beekamee jira kanarratti tuujubeen abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko ka ta'an obbo Wondimmuu Ibsaa haasofsiisteetti akkas jedhu.
Doktor Maraaraan dhaddachatti dhiyaatee turee jiru. Abbaan Alangaa kaleessa jechuudha. Sa'aatii afurirraa kaaftanii akka siidiin kun abukaattota Doktor Maraaraatiif Maraaraa qaqqabee isaan laalanii hadha sa'a saddeetitti akka dhaddacha irratti dhiyaatu jedha.
Dhiyaateera siidiin sun.
Madha sa'a saddeetitti siidicha dhaddachuma irratti nu fidanii nu kennanii tokkoffaa siidii duraan kudhan jedhan hin dhabne jedhanii saddeet qofa jedhanii. saddeet keessa immoo Itoophiyaa birookaastingiidhaa tokko kooppii kaafachuu waan dadhabneef isa dhaddachuma keessatti laaltanii isa torba immoo kooppii waan kaafneef fudhachuu dandeessa jedhee abbaan alangaa natti daqiiqaa muraasa dura odoo abbaan abbootiin seeraan seeneen abbootiin seeraan akkuma seenaniin doktor Maraaraa Raaman siidiin keessan isin qaqqabe moo qaqqabne jennaan nan qaqqabne jedheeni akka siidii nu qaqqabu godhanii siidii hoggaa nu qaqqabeetiin jedhu siidii torba nu kennanii tokkommoo nu hin kennine sababni maaliif yookaastii Itoophiyaatirraa waan dhufee koppii kaasuu dadhabnee kanaafuu guduma dhaddachuma keessa laalama jennaan lakkii akkas hin ta'u wanti dhaddacha kana keessa laalame hundi koppii nu argachuu waan qabnuuf isinillee abbaan alangaa dadhabdani nutuu magargaba kennaan koppiin kaafannaa nuu kennaa Manni murtii maal jedhe?
Egaa siidiin isin garee hubanne dhaddacharratti ilaallu kan jedhame ajaja kennanii maali jennaan Ayi dhaddachaa irratti egaa siidiin isin ga'e isin ogeeyyiin seeraa abukaattotii ilaalaa fi yaada qabdu irratti kennaa malee yeroo gubuudhaaf malee akkasitti dhaddacha irratti ilaalamuuf hin jiru jennaan ammallee mormii kaafne tokkoffaa dhaddachi kun dhaddacha bilisaa ta'uu dhaddacha addabaabaayii ta'uu isaa hubachuudhaaf maatiin isaa hin jira gaazexeessaan hin jira qaamni hundi bakka argamutti ilaalamuu qaba. Saniin achitti immoo doktor Maraaraan mataan isaa siidii kana ilaalee yaada irratti kennuu qaba. Amma doktor Maraaraan qaallitti jira. Nuti abukaattotiin as ilaalle deemni siidii kana hin laalle yaada tokkollee irratti kennee hin dandeenyu. Yoo dorgatta siidii nu dorgadha yookaan dhaddachatti nu ilaalamuu qaba kan jennu kaafu. Siidii kana fuunee doktor Maraaraadha qaallittitti akka finnee qaallitti keessatti kompiitaraan doktor Maraaraan warruma qaallitti bulchu hojii ilaalu irratti mana qaallitti nu ajajaa jenneeni. kanallee mana qaallitti ajajnee hin dandeenyu mana sirreessaa qaallitti ajajnee hin dandeenyu iyyannoodhaan xiyyeeffadhaati yoo manni qaallittiidhaa siidii yoo seenee ilaalame rakkoon qabu jedhe achitti ilaaltanii eega doktor maraaraan laalu malee yaadan kennuun jettanii yoo manni qaallittiidhaa siidii seensifnee doktor maraaraatti mudhufnu jedhami isin laaltanii yoo kana malee hin ta'u jettan asuma firdireetii kana keessatti godhata akka isinii kennine isin abukaattotiidhaa fi doktor maraaraan laaltanii kan duubatti yaada keessanitti kennitanii gaafa digdamii afurii ammajjii digdamii afurii jala murtee kenninaa jedhanii akkanatti haala baay'ee nama qaanessuun addaan deemne jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa mara akka gadhiisuu mana hidhaa maayikalaawwii akka cufuu beeksisee jira. Kana laalchisee dhaddacha sanarratti himannaa Dooktar Mararaa Faatiin wal qabatee jijjiiramni argame jira.
Wanti calanqisee jiru dhaddacha irratti bakka abbootiin seeraa fuula isaaniitiin irraa wanti tokko tokkoon dubbifamaa garuu wanti isaan himame hin jiru dhaddacha irratti itti beekame hin jiru dhaddachi noormaalimaan akkuma gizee duriititti adeemaa oole jechuudha.
Beellammii Dooktar Mararaa Faannitti aanu yoom yoom dhiyaatudha manni murtii?
Ammajjii bultii digdamii shani garuu duratti hin geenyutti hin baa kan jedhu abdii qaba amma haala amma hadha jirutti wanti kun kuduratti jedhe san mootummaan keenya kun gizee gizee waadaa galuun diiga samoora kana laallagaa haala waan ta'u.
Obbo Wandimmoo Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatoomaa carraan alaa akkanaa.
Namoota shan kanneen mootummaan Somaaliyaa akkasumas humnooti Keeniyaa fi Itoophiyaaf basaasuttiin jedha Alshabaab har'a ajjeesuusa aangoonni mootummaa Somaaliyaa ibsaniiru. Dhiironni shanan kutaa shabalee sagadaanu magaalaa Kuntuwaaree keessatti Alshabaabtutti dhukaasuun ajjeese. Shananuu uummata keessaa yoo ta'an kibxata kaleessaa galgala ajjeefamuu isaanii Komishinarri Konyaa Ollaa kan baraawe Adan Omaar ibsaniiru. raadiyoon alshabaab abbaa murtii akka ajjeefaman ajaja yeroo kennu sagalee isaa dhageessisee jira garuu yakka irratti dhiyaate ragaa dhugoomsu tokkoyyuu maqaan dhoofne jedhan omaar jarreen shanan waggaa haaraa reef seene kana keessatti alshabaab dhukaasee yeroo ajjeesu jiraattoti naannoo dhibba shan ilaalaa turan baatii darbee himannaa wal fakkaataa dhiyeessuudhaan gurbaa umriin kudha ja'aa tokko dabalatee nama shan alshabaab ajjeesuunsaa ni yaadatama. of wareegaan tokko naajeeriyaa kaabaa kutaa boornoo keessatti masjiida haleeluu yoo xiqqaate nama kudhan ajjeeseera namoonni jaan argan akka jedhanitti namni balaa kana geessise har'a salaata suubii dursee masjiida sana seenuudhaan balaa kana dhaqqabsiise balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru namoonni garuu boko haraam ta'uu malaa jedhu. sabaahimaan mootummaa iraan deggertoonni mootummaa kurna hedduu ta'an guutummaa biyyattii keessatti hiriira ba'aa kan jiran ta'uyyuu pirezidaantii yuunaayitid steetsi doonaald tiraamp garuu uummata iraaniif deggersa haaraa akka godhan waadaa seenaniiru oduu ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. barattoonni yuunivarsiitii adaamaa 18 seera malee mana barumsaatii nu baasan jedhanii himatan barattooti damee barumsa injinariingii kun hangi tokko kabarana eebbifamanii jara sooraan dubbise keessaa hangi tokko akkas jedhu.
baay'inni nama ari'ame barataa kudha saddeetidhaanii warra ari'ame keessaa tokko.
Waa nam kudhanii shaniitiin dhageenye atammoo nama kudhanii saddeeti jechuu jirta.
Barattoonni kudha shan sababa malee warra ari'amanidha. Barattoonni sadii warra sababaan ari'amanidha. Isaan barattoonni kudha shan immoo ragaan irratti dhabame akkasumatti ragaa malee callisanii ari'anidha. Barattoota sadii isaan warra ragaa irratti qabanidha. Waraqaa laatanii fi ari'anii gaggeessani.
Ragaan irratti argamee jedha ragaa akkamiiti? Ijoollee sadeen.
Amiriidhaan balbala cufan jedhan isaanidha warri kudha warra kudha saddeeti keessaa warri sadii.
Amirii maal?
Amrii kophee ittiin qabsiisan balbala ittiin dhiphisanii akka hin banamneef qulfiidhaan akka hin banamneef barataatti cufan kan jedhani barattoota kudha shan garuu sababa tokko malee doormii isaaniitii fuudhanii kilaasii irraatii fuudhanii mana hidhaa geessuu isaanii fi maneedhaan immoo bilisa gadhiise barattoonni kun giddi galaan jiranii maatii isaaniitti akka hin galleef immoo sababa kanaan ari'amte jedhanii waraqaan laatamee fi gara maatii isaanii galuu hin dandeenye sababni amma yoo naatootti namami magaala keessa dararamaa jiru.
Eentu barumsi keessaa san gusse waraqaatii saniin gussan maan jedha.
Ee, barataan kudha shan sababni anis isaan keessaa tokko barataa kudha shan kana halkan doormirra deemanii halkan doormirraatii guuranii mana hidhaatti geessanii isa kaan guyyaa qabanii isa kaan kaafeetoo nyaatu kaafeetti qabanii barataa isa kaan laayibirii irraa baasanii barataa isa kaan kilaasii irraatii osoo inni ba'uu qabaniif mana hidhaa geessanii mana hidhaatti dararanii nyaata dhoowwatanii manni hidhaa nyaata maaliif hin fiddan jennaan kaadan isaan manaajmentiin mooraa jecha sana booda manni hidhaa mirga namoota namaa dhiibaa jirtu namni nu harkatti du'uu danda'a jedhanii mana hidhaa irraatii baasan. sana booda erga hidhaatii baanee maqaan kee ayidiin keenya nurraa funaanameera akka dibbii galuuf akkatti mooraa galuu hin qabnu maqaan keenya balbala poolisootatti laatameera balbala poolisootaatti immoo chaappaan qabu dhoksaniitu maqaa laalu kooti isaanitti dhoksaniitu maqaa sana laalanii namaa dubbisu ati hin galtu jedhu sababa yoo gaafanne sababa hin beeknu eenyutu barreesse abbaa isaan beeknu nuun jedhu. akka kanaattiin osoo diraarabnu nama tokko keessumsiisuuf hin dandeenye qaama kamittuu qaama mooraa yuunivarsiitii kamitti gaafa bilbillu aay dhimmi keessan na bira miti jedhu qaama kamitti yoo bilbilu dhimmi keessan na bira miti jedhu hagayyoonatti torbee tokko ol kan finnedha bakkee jirraa iddoo bullu hin qabnu iddoo ciisu hin qabnu waan nyaannu hin qabnu baay'ee baay'ee dararamaa jirra.
Akkan godhan kun yoome.
Wiixata darbe siftata darbee fi roobii olmas torbee tokko finneessu.
Amma waraqaatii isaaniin gussan man barumsaatii isaanii baasaniin maan jedha kasanitti kennan.
nutti laatamne waraqaan dhoowwatanii ari'amtaniitu kan jiru qofa kaleessa kadhaabee qaatiin waajjira dhaabaa bulchiinsaa kan magaalaa Adaama achi fidanii ay barataan kun kun ari'ameera jedhanii homaa ragaa qabatamaan hin jiru barataan kana ari'amte sababno sababni boodasitti mama kanaaf gali akkasittiinidha kan isaan nuti ni jedhan ari'amtan kan jiru ragaa yoo qabaattan nuuf daa waraqaa keenya nuu laaddaanaan hagammaatti kunoo waraqaa keenya dhabne ragaa keenya dhabne dhalli taa'aa jiru.
Nama kudhan saddeeti jettee ijoollee Oromoo qofa moo ijoollee gosi dhibii kee jira?
Ee barataan kudhan sadi barataa Oromooti barataan shan barataa Amaaraati. Ari'uuf ragaa irratti dhabanii jibbiitti deebisuuf immoo isaan waa dhabaniif akka kanatti haala irratti haara gidiraa keessa jira.
Namni isaanii wal beektuun barkan nama gamitti eebbifamaa bar dhufu nama gamitti eebbifamaa dipaartimentii kan baratan yookaan barumsaan baratan.
Barattoota kudha shan keessaa barataan baranee eebbifamu barataa jaara.
Ka bar dhufu eebbifamu?
Afur bara dhufu eebbifamu. Kaan immoo barataan eebbifamu warra sirriiriitii waggaa lamatti isaanaf injiinaringiidha.
Kan cuftinu barumsaa dipaartimentii injineeringiiti yookaan damee barumsa injineeringiiti.
Barataa kudha saddeet keessaatti kudha torba injineeringiidha barataan tokko jiyooloojii jiyooloojii barata. Jiyooloojii waggaa arfafaa barata jiisiidhaan.
Man barumsaati guufamuu keessan yuunivarsiitii irraan dhageenye maqaa keessan ala barreeffamee hin argine bulchiinsi magaalaa dhaxxanii jennaan ari'amtanii isaaniin jedhanii jedhanii isaanitti himan.
Een yuunivarsiitiin akka mooraa galuu hin dandeenye yuunivarsiitiin waraqaa kobbeedhaan barraa'e. tokko lama sadi jedhee homaa irra keessatti maqaan qabu kan waajjira dhaabaa kan magaalaa Adaamaa magaala dhufanii waraqaa sana irratti maqaa keenya fuulduratti waggaa tokko waggaa lama kan jedhu kan iskiriptoodhaan barraa'e qofa kan nuti agarre kanarraa kan hafe homaa tokkoon agarre kanaatiin immoo ragaa keenya nuu laadhaa jennaan ammas lafarra gototanii akka nuti ofiin ofariin taasisaa jiru ragaa waan duratti dhabaniif barroonni akka nu darbe nuti bakkeetti akadeemikaalii miidhamne ikoonoomikaalii miidhamne saayikoo miidhamne akka ofii keenya ofariin nu gochaa jiru ragaa nurratti dhabanii nuti qaama gaafa nuti dhabnee jirra masaatii kanatti humna keenyaa ol ta'ee jira.
Iskiriptoon barreessanii jettee chaappaa qabaa waraqaati kun isaan argisiisanii.
Chaappaan qabu hin qabu hin qabu.
Waajjira dhaabaa dhaxxee lumteetiin argite.
Een een argeen jira een anis argeen jira een waraqaa sun.
Maqaa kan kee keessatti argite.
Maqaa kan koo een jira maqaan namaa immoo kan hin jirres jira. barataan maqaan isaa hin jirre sun gaafa galee waardiyyaadhaan dhangala'aa aayidii koonfurada jedhee gaafa gaafatu barataa akkas akkasiiti jedhanii aayidiin irraa fuudhameera waan ta'eef maqaa isaa sana warra ari'ametti dabalaa jedhan ragaa tokko malee akka kanaatiidha kan isaan jiran nu gidirsaa jiran.
Maqaa nama gamii argite waajjira dhaabaa keessatti.
Maqaa nama kudha torbaan argee ergasii bilbilaan bilbilaniiti nama baluusitti dabalaa jedhan. Een dabalataan mucaan nu faana ari'ames jira isaanis quunnamtanii haasa'uu dandeessu dabalataan kunoo mucaa isaatti ilaala warra ari'amne keessaa wal bira jirra kunoo bakkee.
Mi'aatillee maan argite gam kan keetiin amma.
Wanti mooraa keenya keessatti ta'aa jiru haala faffanneessaadha. Kanatti dabaleet immoo barataa mooraa keessa jiru yeroo garaagaraatti aayidii irraa fuudhanii mooraa irraa baasanii. Mooraa irraa erga baasanii booddee qaama garaagaraa gaafannee turre qaamni nuti gaafanne kun hundiyyuu namni furmaata nuu kenneeru hin jiru. Barataan qorra keessatti waan nyaatu dhabee iddoo buluu dhabee waan uffatu dhabee qodaa isaa mooraa keessaan fudhatiin meeshaan isaa mooraa keessatti bakkeetti dararfamaa jiraan beelaatiin qorraatiin aduutiin sababa hin beekamne erga aayidiin keenya nurraa fuudhamee mooraarraa baane waajjira dhaabaa kan magaalaatti deemnee himannee turre waajjira dhaabaa kan godinaatti illee himannee har'allee akkasuma waajjira dhaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa deemnee himannee irraa furmaanni nuti arganne hin jiru torbee tokko oliitiif amma gara torbee lama guutuuf deemaati jirra. aduu keessatti qorra keessatti bakkee buluudhaan waan nyaatan dhabuudhaan ijoolleen beela keessa jiru aduun isaan gubee namoonni dhibee garaa garaatiif saaxilaman illee ni jiru barattoota kana keessa.
Tan irratti gaafatamtoota gargaraa bilbilee fakkeenyaaf nama akka Dr. Lammii Guutaafa pirezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa ittaana pirezidaantii Dr. Boojaallee nama akka bilbilee bulchiinsa keessallee nama hedduu bilbilee argachuu hin dandeenye. Taatullee torbaan dabre keessa barattoota kudhanii torba kan yuunivarsiitii Adaamaatii hin ari'amanii jedhan irratti ittaana pirezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Sileshii gaafadhee torbaan dabre akkanaan jedhe. Warra fakkeenyaaf ijoollee hidhamanii jedhan ijoollee hidhamanii jedhan kun qabda akka haree jedhanitti haree iyyuu qofa nam kudhanii nurraa hidhame ijoollee poolisiin.
Ijoollee hidhamanii odoo hin ta'in kanan ni qabu ijoollee muraasa adeemsa baruuf barsiisu kanaaf bifuu warri ta'an adda ba'anii too'i akka gidduudhaa ba'an ta'eef ijoollee muraasa biratti lakkoofsi yaadattu.
Akkumaan ta'an jechuun.
Kana koo abbaadha qaba modoo abbaadha bilbilchee wayya ture kan ilaalu ayizarri dhimma barattootaati. Yookaan immoo akkaadamii zarfiidha kaabu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimookiraasii. Koreen hojii raawwachiiftuu Ihaadeeg yookaan Addawaaween marii geggeeffamaa ture ka guyyoota kudha torbaa xumuruu isaa beeksisee ibsa bal'aa baasee ture. Ibsaawwan kana keessaa dhimmoota adda addaatu kaasame tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamanis ni jiru. Har'a immoo mootummaan Itoophiyaa kanneen ammaan dura maqaa yakkaanis ta'e siyaasaan hidhaman gadan lakkisaa jechuun labse. Kanarratti namoonni Finfinnee irraa Bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammada biyya Fiinlaand Yuunivarsiitii Ist Fiinlaand irraa immoo barataa seeraa akka Dooktorummaa Huseen Turaa Soofsiiseeraa ibsa mootummaan har'a kenne kanarratti deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqabna.
Asirratti jalqabuma hidhamtoonni siyaasaa jiru jechuudhaan amanuunsaa mootummaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsame yeroon tokko illee hin jiru. Seerota adda addaa caqasuudhaan seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota seerota to'annaa jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee kun ibsa dheengadda kenname sana booda ta'uun isaa inni dheengadda kenname sun waan baay'ee kan hin hammannee fi diteeliin isaa ganaa fuulduratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluun isaa waanuma oolleedha. Irratti walii galanii waan baasanidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana amma gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maakalaayii kan jedhamus akka diigamu murtaa'uunsaas kunis tarkaanfii guddaa tarkaanfii yeroo jalqabaatiif fudhatamedha. Akkaataan itti wantoota ammas dhiyeessaa jiran waan bara mootummaa darbe keessatti isaa qofa torchariin adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture ittisaa ibsamaa ture. Kuni kun ammas wantoota akkaataa sirna qabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'e illee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kuni tarkaanfiima sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun ni danda'ama. Maaliif dhibbaan karaa paartiilee akka dhaadiyoo fi kan ba'aa deemiitiin keessatti uumamaa jiru kun dhibbaa salphaa miti dhibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhee namana. Yoo hojiitti hin hiikamnes dhibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eef jedhee yaadu murtiin isaas akkuma salphaatti murtaa'e jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenitti deebi'a. Obbo Huseen murtii hoogganoonni paartiilee miseensota yaadeeg ta'an waliin ta'anii beeksisan kana akkamitti ilaalta?
Galatoomi gaafii gaarii na gaafatte obbo Namoo. Oduu keessa keessaa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka ilaalamu dhagaa turre keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaadha dhugumatti. namni keenya kan mana hidhaa sanitti sababa mirga isaa qofa gaafateef waggoottan digdamii torban kana keessatti hidhamee seeraan ala dararamaa jiru lakkoofsa hin qabu kuni murtaa'uun isaa qabsoon ummanni keenya waggoota dheeraaf itti ifaajaa ture keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi jaarsaaf jaarti osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati ka arginu jechuudha. keessattuu maakilaawii ni cufna ka jedhu sunis innillee gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hujirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii ka isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti. Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha ka jedhu murteessaadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasaatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaan kun haa jijjiiramuu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessu jedheet gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a. Mootummaan wal qabate fakkeenyaaf Oromoo Pirootestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaadduu muslimootaas akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. dhimmootuma kanaan wal qabatu fakkeenyaaf naannoo amaaraatiillee mootummaa kana mormuudhaan gaazexeessitoonni aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana kan ofii naman dararu jechuudha. ka nama dararaa ture nama miidhaa ture nama jechu namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaan abut bakka jirutti ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiiramuu qaba nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun barbaachisaa miti heerri isaan baasanis ni dhorka labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun hidhuun birqisiisanii akka ofirratti ragu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhoorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana duraanii kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalcha fi sirnicha jijjiiruudha.
Waa'ee ibsaa koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan immoo Ihaadeg Sanbata dabre kana dhuma torban dabreerra baase keessatti dhimmoonni qaamichi barbaachisoodha jedhe lafa kaa'amanii jiru bal'inaan murtiileen murteessoo ta'anis kanarratti ni fudhatamu ka jedhudha ka dubbatamaa ture akkamitti ilaaltan ibsa ba'e sanasin obbo ibsaarraan jalqaba.
Ibsi ba'e sun egaa akka adda ta'etti eegamaa ture ibsoota ihaadeg yookaan addawaawiin kanaan dura baasaa turerra haala adda ta'e eegamaa ture. sababni kana ta'eefis sochiin qaama oromiyaatii fi karaa naannoo amaaraatiin godhamaa ture keessattuu miseensota addawaawii kan ta'an dhaadiyoo fi baadeen amaaraa jechuudha. Achi keessatti waan dhageettii argatan itti eegaa ture namni haa ta'u malee ibsisuun egaa waan baay'ee hanqina baay'ee qaba. Ibsisuun waan baay'ee isaa kan seeraan illee deeggaramuu miti. Fakkeenyaaf hariiroo uummata amaaraa fi uummata Oromoo akka hariiroo hin taanetti ibsuutu jira. Akka waliigalatti ibsi sun akkitti eegamee fi akkitti ba'e garaagarummaa guddaa qaba.
Obbo Seenoo maal jetta kanarratti?
Ibsi kun dhimmoota walgahii irratti itti mari'ataman waan ibsu natti hin fakkaatu. Egaa walgahiin xumurame booda wayyaaneen waan barreessite fakkaata. Wanti barreeffameefis waa lama irratti hundaa'eeti. Inni duraa olaantummaan wayyaanee akkuma dura turetti jira. Saayikoloojii jedhuun deeggartootaa fi miseensota isaanii jajjabeessuudhaaf waan yaadame fakkaata. Inni lammataa ammoo humnoota jijjiiramaa addawaawii keessaan biqilaa jiran keessattuu kan oppidiyoo yookaan dhaadiyoo keessaa fi bi'aaden keessaa dhufaa jiran kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan harka lafa jalaatiin balaaleffachuu fi gocha isaanii xiqqeessuuf yaalii kan godhu ta'ee arge. Fakkeenyaa fi akkuma amma ibsaan jedhetti walitti dhufeenya uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akkasumas walitti dhufeenya paartiiwwan lamaanii karaa sirrii hin taaneen hiikuudhaan walitti dhufeenya hundee hin qabne dhaabbachuu qaba jedheet kaaya. Karaa biraatiin ammoo ilaalchi olaantummaa wayyaanee jira jedhus ilaalcha dogongoraati jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedhaan to'atame ta'uun isaanii beekamaa raayyaa ittisa biyyaa ni galateeffata. Gahee isaa kan seeraan kennameef osoo hin taane seeraan ala jidduu lixee uummata keenya fixaa uummata keenya miidhaa osoo jiru raayyaan ittisa biyyaa kunis gahee taphataa ture jedheet gahee isaa kana hin galateeffata. Kana malees ammoo wantoota biroo irra deebi'ee wayyaaneen akkuma dura waan ittiin to'attu dimokiraatiik seentaraalizim dhimma jedhu san kaasee dhimmi suni bakkatti nu deebi'ee jira dawaawiin bakkatti deebi'ee hujirra jira waan jedhu sana lafa kaa'uuf yaala. Sana malees keessattuu humnoota jijjiiramaa gareewwan jijjiiramaa opidiyoo fi yaadan keessa dhalatan isaaniif ummata walitti buusuuf waan yaalu fakkaata. Fakkeenyaa fi namoota hiriira bayanii fi sirna mootummaa sana morman kan xiyyeeffannaan ilaaluu fi tarkaanfiin humnaa akka irratti fudhatamu humnaan akka dhaabbatu kan keessatti barreeffamee fi kana malees miidiyaa fakkeenyaa fi naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana sagalee uummataa ta'anii tajaajilaa ukkaamsuudhaaf waan karoorfame fakkaata. Walumaa galatti ibsichi. qabiyyee koree hojii raawwachiiftuu addawaawii waan ibsu natti hin fakkaatu ibsichis ibsoota asiin dura dhaabbii addawaawii kun kennaa tureen waan adda ta'e waan haaraa qabatee kan dhufe osoo hin taane ibsa wayyaaneen yookaan ammoo abut yeroo dhiyoo dura baafatte walgahii jaraa kan maqalee xumurtu baafatte sanaan waan wal fakkaatu natti fakkaata.
Ela ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru. badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha keessumaa hoogganoonni olaanoon ihaadeeg yookaan addawaawii itti gaafatamoodha jechuudhaan dubbatee jira dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira akka seera biyyattiitti miidhaan maan dura ga'eef laafinaaf gaaffii uummataa deebi'uu dhabuudhaaf waldhabinsa uumamee fi itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessuma hoogganni olaanaan itti gaafatamaadha jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera seerri maal jedha yoo hoogganaa ta'e hoogganaa isa kami qaama tokkotu kana balleessinaan qaamni sun yeeruma sana taayitaa gallakkisuutu irra jira fakkeenyaaf as yuunaayitid isteets keessaa ministeera balleesse taanaan yookaan pirezidaantiidha taanaan impiichmentii isaatu ittaanee dhufa seera Itiyoophiyaatiin kun akkamitti ilaalama.
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf keessummoonni keenya sagantaa borii irratti deebii kennu ogeessota seeraa obbo Ibsaa Gammadaaf obbo Huseen Turaa guddoo galatoomsan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa wallee kanaan hangasittuu bu'aara.
Thank you.